radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana mu kiganiro cy'uyu munsi ndakira abana bashaka abavandimwe babo n'ababyeyi bashaka abana babo abenshi ni ababuriye muri kongo yahoze yitwa zayire igihe inkambi zasenywaga ndakira umwana ushakisha ababyeyi bamukuye mu kigo cy'imfubyi ariko bakaza gutandukana byabaye ngombwa rero ko mbambika ikamba rya kibyeyi ndabaguru birambabaza na niyo cyangwa murara ikigongo cy'umutima muranagahinda ko nababona ko
umubyeyi ushakisha umwana we wavutse yaragiye ku rugerero muri kongo nari mu ntambara muri kongo hanyuma hari umukobwa baha turashakana tumaze gushakana intambara nza kudutandukanya yewe ndakomeza njya bwa gisangani n'ahandi wasubira iwabo ndakira kandi umubyeyi waburiye umwana mu mayira abiri ahitwa kumubuga twari tugiye kugera kuri komini ya mubuga neza noneho ikibeho hari nk'imbere tutaragerayo agwa muri iyo kivunge kiturutse cyahinda kigiye kibeho ku buryo hari abantu benshi udashobora kereka imashini yo kubikorera nkaho ari kumenya umubare w'abantu iki ni ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika integeye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona uwa mbere nakira ni uwizerwa beatrice umwana washyizwe mu kigo cy'imfubyi kabgayi ari uruhinja ababyeyi be bamaze kwicwa muri mirongo cyenda na kane hari ababyeyi bahamukuye baramurera baje gutandukana ariko uwizerwa beatrice arabashaka kugira ngo abambike ikamba ry'ababyeyi twabaye muri abaserinayi kabgayi noneho nyine turi imfubyi bari nyuma ya jenoside ndetse tuza kugira igihe batanga amatangazo avuga ngo hari abana ababyeyi bashaka gufata abana babarere batari mu miryango bafite twarabuze imiryango twebwe noneho umubyeyi araza aramfata umubyeyi wabaga yabaga mu ruhango ni umupapa n'umumama ngo nta rubyaro bagiraga ko kigena n'undi mwana muto wenda nko mu myaka irindwi cyangwa itandatu ubwo hari nko muri bibiri na hari bibiri na kabiri bantwara aho ngaho mu ruhango ubwo nyuma naje bakomeje ku famiye ntabwo twari twakamenye ko hari famiye n'imwe ngira nyuma famiye nazo mfite santine uba hanze yabaga berivike ubwo yari yaje mu rwanda izindi na mama wanjye aza mu rwanda ariko nshakisha ubwo nyogokuru ubyara mama nyine yari ariho ageze mu rwanda barashakisha barambura nyuma umuntu aza kubaha amakuru ababwira ati uwo mwana ashobora kuba aba ari muri aserina ngaha aramubwira ubwo biba kuba ajya kunshaka ikabwayi bageze ikabwayi barababwira ati umwana twaramutanze ariko famiye yamutwaye ngiyi bahita babereka aho turi aho n'arindi barahagera ubwo byabaye ngombwa ko hakunze ubwo famiye kwa mama barahageze bo bakigera ikabwiye barabwira ngo abana ngo ubwo bakidushakisha famiye ngo bakaba nayo yaje kunshakisha imaze kuhagera nabo barababwira ati umwana ari ahangaha mu ruhango babaha aderese amaze kubaha aderese ugomba kuba yarafite ngo undi mugore umukobwa we niwe waje kundeba ahageze rero biba ngombwa ko antwara amaze kuntwara ntiyahereza aderese z'aba bantu bandeze nanjye ubwanjye ngo nageze mu miryango ntabimenyere mvaho ngo nibone narakiye ko ari famiye ko nahavuye niga
none se mwizerwa kugira ngo inkuru ndumva ni inkuru ndende ariko ikeneye kumvikana neza ikibazo ufite magingo aya ni ikihe ikibazo mfite aya magingo ya iyo famiye yabashije kunkura muri abaserina naje kwiga ndangira segonderi ndakomeza ndabashakisha ubone bagiye bahindura nyuma bahindura amakomine imbere y'aya makomine ariko sinabasha kumenya ahantu twari dutuye ahantu byitwaga mu ruhango hehera mu ruhango niba ari akarere ka nongwe icyo nibuka ni nongwe
ntongwe nibyo harahari yego nongwe nkaba nibuka n'ahandi hantu twanyuraga tugiye ku ishuri hari hari santere imbe yitwaga bugira inteko hafi aho ngaho niba nkumva neza urashaka umuryango wakureze ugukuye muri oruferina y'i kabgayi yego ni ukuvuga ngo n'ubwo iyo famiye yanyweye ka papa urumva nta papa wanjye nta wari uriho na mama wanjye ntiyari ariho Ba- ubwo nahasanze mukadata biguhindura ubuzima bubi cyane biba bubi cyane nkajya mbabwira ko famiye yanyweye mwahita mujya kubasura basi tukajyayo bara- barabyanga bamaze kubyanga rero nyine mbaho mu buzima bugoye nyuma ariko nza kugira amahirwe nabwo ngiye ngiye kurangi- ngiye kujya segonderi mpita mbona famiye yo kwa mama ariko naho mbona mukecuru ubyara mama wenyine kuko famiye ye bari barabishe muri jenoside nawe tumaze kumenyana twagabanye igihe gito cyane ahita apfa nawe aza gupfa amaze gupfa rero nyuma ubuzima burakomeza niga mu buzima bwa gipfubyi ariko nshaka famiye pe ndayibura ndayibura neza ariko nkavuga ati hari abantu bangoye muri rusera ndi uruhinja abo bagombye kumbera ababyeyi ngira igihe nda- ndashaka umugabo nkora ubukwe nshaka umuntu umbera umubyeyi ndamubura nari ndi umwana mbese ubayeho nigunze nshaka umuntu washyigikira ndamubura Mm.
ok ndavuga ati ariko naribi abana twiganye nibo bamerekeje Oh.
Ni- nizo nshuti nari mfite Mm.
ababyeyi banjye mu by'ukuri numvaga na nisa nashimira niba bashaje mu by'ukuri babaye bariho abo niba nitaga ababyeyi ubundi ubu barashaje Mm.
babaye bakiriho Mm, ni ukuvuga ngo nawe mva- nkihora nishinja nkavuga ati koko abantu banyweye muri aruserina mpaka aribo bantu bambereye ababyeyi no kurusha famiye nabashije kumenya ko ntacyo yamariye Mm.
ahubwo ikabana kuko naje nsanga imitungo yanjye barayiriye bigira n'aho tujya mu manza ngira imana leta y'u rwanda imereza abavoka baramburanira Mhm.
bimwe ndabitsindira ibindi ndabibura kubera bakambwira ati nukomeza kukurikirana bazakwica ndabireka maze kubireka rero ariko na n'iyi saha mporana gisika mvuga ati famiye yandeje ese iriho ese ko ni- niba ba- niba itanariho ariko wenda bafite abo ba- barumuna barumuna wabo sinari mbazi gusa mu bigaragara ashobora kuba nabo bari abapapa n'abamama bashobora kuba bari barahuye n'ibyago bya jenoside kuko bari baraje muri asena barankunda baravuga ati tugomba kugufata ariko nka- nta- narinze maze icyo gihe ntarabona hari famiye yabo iza kubasura gusa najyaga numva bavuga ngo bafite ngo iwabo w'umugabo yavukaga i butare nkumva umugore nawe nkumva ngo ni za butare cyangwa nkumva ni hafi wenda za ruhango mu mujyi mu by'ukuri nta makuru afatika ya famiye zabo zizi narinzi none se uwizerwa a- abo babyeyi ushaka uribuka amazina yabo yego na ariko ndibuka rimwe rimwe buri mubyeyi umwe yego papa wawe yitwaga nde uwo mupapa mwiza wakureze yitwaga nde yitwaga harinzi intwari naho mama wawe yitwaga nde uwo wakureze mwiza yitwaga yitwaga verediyana
dusubire ku babyeyi bakuvanye muri orufori kabgayi bakakurera uwo ni harindira intwari na verediyana ushakisha muri kano kanya muri kino kiganiro agasaro ka buraga Eh, nsabe abatuye mu ruhango bose abatuye intongwe eh, bashobora kuba bazi umusaza witwa hanira intwari n'umufasha we verediyana nta rindi zina tuzi barize umwana witwa uwizerwa beatrice eh, yuko badufasha kugira ngo abo babyeyi beza tubabone tubahuze n'umwana bareze umwana bavanye muri ruferina i kabgayi Ah, ntabwo bitinda ntabwo bitinda aho muri hose aho ngaho mu ruhango muhanahane amakuru mudufashe guhoza uyu mwana uwizerwa beatrice aba babyeyi bawe muri kano kanya ubu iki kiganiro gitambuka bashobora kuba bari ku maradiyo bumva ijwi rya amerika bakumva babwire ijambo rikuri ku mutima wagumanye ubibutse n'ukuntu wababuze kugira ngo bahakubere igihe washyingirwaga ariko reka mbikurekere n'ubyivugira babwira ijambo ryakuzinduye uyu munsi nicyo bashakira
babyeyi beza ni ukuri ndabakunda imana ifashe niyo mukiriho na n'isaha nahoraga nifuza isaha nk'iyi ngiyi ariko mfite icyizere kandi mfite icyizere ko muriho aho muri mwakoze igi- igikorwa cy'urukundo mwambitsemo mu bana bose babaga muri abaseri navuga ngo ko munzira mutarambyaye mumbera ababyeyi na n'isaha ku mutima mwumva muri ababyeyi banjye aho byinshi mwankoreye mwarihanganaga mukanshakira n'ibyo nkanwaho nkanywa neza mukamfata neza mwarangamishirije mwankoreye byinshi n'ubundi numva mama wanjye na papa wanjye yari kunkorera byabaye ngombwa rero ko mbambika ikamba rya kibyeyi ndabaguru birambabaza na n'isaha murari ikigongo ku mutima muranagahinda ko nababona ko nabafite ati imana yo mu ijuru ndabizi izaduhuza ndabakunda cyane kuva muri iyo myaka mwandeze guturuka mu myaka abanza igera muri itanu cyangwa itandatu kugeza ku myaka icyenda yose narabakunze kandi ndacyanabakunda cyane ni ukuri aho muri niba muri kunyumva mumfashe mumfashe mwumve ko turi kumwe ku mutima ndabakunda icyo mbifuza ni ukubabona nanjye nanjye nkabashimira nkabako- na- nanjye nkabereka urukundo rwa- rw'umwana wanyu mwambera ababyeyi b'indashyikirwa ndabakunda cyane ndabakunda kugeza yesu agarutse ndacyabakunda niyo byaba uko tudahura muri ubu buzima n'ahandi mu ijoro ndabizi tuzijana kandi ndashimire n'imana itajyaho yabamera umugisha ndabakunda cyane na famiye zanyu muturukamo niba mugizi- mukizifite abo mwaba mugifite bose ni ukuri ndabakunda bose bumve ko umwana umwuzukuru wabo cyangwa umwana wabo yuhari kandi mbashimira igikorwa mwankoreye guturuka nyuma guturuka icyenda ka- kane kugeza bibiri na kabiri ndabakunda cyane uwizerwa beatrice komera urwo rukundo urugumane uruhorane ndizera yuko ababyeyi bawe hanjye ntwari na verediana bakumvise ndasaba cyane kugira ngo uzahure nabo uh, vuba kandi tuzabigufashamo nk'uko bisanzwe ngaho rero ndagushimiye cyane kandi ndagukomeza nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane namwe murakoze imana igiraho umugisha ni ukuri muri ababyeyi beza ni byinshi mudukorera nagiye numva ibiganiro byanyu bikanyubaka ni ukuri imana igibaha umugisha pe Muri- muri- muri idashyikirwa muri ababyeyi bungirije imana ni ukuri murakoze cyane akazi mukora imana ijya ikabaheramo umugisha n- n'amahirwe mu byo mukora muri byose kuko muhuza imiryango yaburanye mugafasha abana bakomeretse mugafasha ababyeyi bakomeretse ni ukuri muri indashyikirwa imana ibaha umugisha urakoze cyane mwese abamaze kumva inkuru ya beatrice uwizerwa mukumva agahinda ke ayo marira yababunze mu maso ni amarira y'impuhwe n'urukundo mumufashe mu mugongo
agasaro ka buraga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu umugabo wari umusirikare mu ngabo z'u rwanda yoherejwe muri kongo igihe inkambi zasenywaga ageze i masisi ahahurira n'umwana w'umukobwa yamushije atwite akomeza ajya i kinshasa agarutse asanga uwo mukobwa witwa furaha yarahungiye mu rwanda mu nkambi ya gihembe yasanze yaribarutse umwana erike nkubito tuyisenge asubiye ku rugerero muri kongo yari mu mutwe wa sndp yaragarutse asanga umwana na nyina baragiye gatabazi agusitini arabashaka atuye mu karere ka gasabo umurenge wa ndera akagari ka mukuyo umudugudu wa karambo kizanye mu kiganiro agasaro kasaga ni umwana wanjye witwa nkubito eric twaburanye mu muri bibiri na gatatu byagenze gute kugira ngo mutandukane nari mu ntambara muri kongo hanyuma hari umukobwa turaha turashakana tumaze gushakana intambara nza kudutandukanya yewe ndakomeza njya za gisangani n'ahandi wasubira iwabo I- iyo uvuze ngo wari mu ntambara muri kongo yari mu ntambara i- kawuti wa mugani yari yari- yari intambara igihe interahamwe zari zaramutse zari zaragiye muri muri kongo zarakoze jenoside nk'umusirikare w'u rwanda rero tura- turambuka tujya gusenya za nkambi zabo Hmm.
kugira ngo batazongera kugaruka ngo bakore jenoside ya kabiri aho ngaho niho wahuriye na furaha cyangwa furaha mwamenyanye ugarutse ubu yaho niho twahuriye na furaha furaha yari atuye iwabo bari batuye mu kahe gace ka kongo iwabo bari batuye ahantu bita ingungu ni murambi aho ni muri masisi Eh, ni muri masisi ariko twahuriye neza muri muri karehe ahantu bita intumbi Mm.
niho twahuriye ababyeyi be bari bazi yuko mu- mugendana barakuzi Eh, baranzi rwose ari se ari mabukwe baranzi na se wabo bari banzi ko- kuko baransuye barenda basura bari banzi hanyuma furaha mwaje gutandukana gute Eh, intambara murabizi ukuntu zigenda maze kubaho intambara nyine ko twahise dukomeza kugira Kinshasa amakuru murayafite yego noneho ubwo ye bamvanye n'undi aho narindi bampamagara kujya kujya gisangani hari abasirikare nabiboraga tura- turagenda tugigoma ariko we mbonye ko bampamagaye namubwira noneho baha abasirikare babiri baramuherekeza bamugeza iwabo rero ndagenda Mm.
hanyuma njya mu mirwano nyine nta nubwo nongeye kuga- kubonana nawe ubwo twongeye kubonana urwenda na n'umunani Yara- yarabyaye ubwo nari nari namusigiye inda y'umwana Mm. icyo gihe muhura muri mirongo icyenda n'umunani mwahuriye he
namusanze mu nkambi ya gihembe niho bari barahungiye bari barahunze baraje mu rwanda igihembe aho ngaho ni ni- ni byumba Ni- ni ibyumba ya kera mu karere ka gicumbi Mm.
umusanzeyo usanga yabyaye umwana urimo mbwira ushakisha Eh, niwe ndi gushakisha yabyaye umwana witwa basanze baramwise Eric nanjye mwita Mugito Eh, niwe ndi gushakisha rero kuva bibiri gatatu nibwo duherukana ndi muri sendepe kuko naje kujyayo uwo mwana nicyo gihe duherukanira sinongeye kumubona ubwo wagarutse mu rwanda ureba umwana umwita izina urangije usubira ku rugerero Eh, nsubira ku rugerero hanyuma ugarutse usanga umwana na nyina ntabahari Eh, naragarutse njya mu nkambi ndabaririza yewe n'abantu bari baturanye muri karitsiye imwe ngo bari bari muri karitsiye ya makumyabiri na gatatu zimwe zo mu nkambi usanga nta- abo bari baturanye ntabahari nabo ntabo mbura amakuru abari bahari bajyanywe mahama wahageze batarayisenya Eh, bari batarayisenya hari kera muri bibiri- bibiri bibiri na kabiri none se amakuru wahawe n'abo wahasanze bakubwiye yuko eh, eh, furaha n'umuhungu we nkubito bashobora kuba bari hehe
barambwiye ngo hari abantu ngo hasheri yagiye itwara babajyana mu bihugu bya- byabasabye ko babihungiramo Hmm.
bati ntawe tubona hano bishoboke kuba nawe ashobora kuba yaragiye atari ko ntabwo tuzi amakuru ye ariko nti- nta nubwo bari bamuzi atari ko hari abantu be- bamaze kugenda bajya mu bihugu bitandukanye hanze numva rero ko nawe ashobora kuba yaragiye none se nkubaze gatabazi iki ni ikibazo nkunda kubaza abantu nkawe baje hano bashaka umwana nkunda kubabaza niba bashaka umwana bagashaka na nyina urabashaka bombi cyangwa urashaka umwe yewe aramutse umugore kuko yari yarashatse furaha yari yarashatse n'umugabo Hmm.
aramutse batakiri kumwe nta yewe na- na- nshaka umwana agashaka na nyina ariko niba bafite umugabo we bari kumwe Mhm.
ntabwo namusenyera yewe nashaka umwana wanjye Mhm.
niwe numva nashaka ariko bibaye na nyina akiriho cyangwa se ari libure nta nta mugabo ubwo nta kibazo hanyuma se wowe ko numva u- usheshe akanguhe nawe uri u- urigenga nta nta kintu kikuziga kikubuza kuba eh, furaha usanze nawe mm, ahari nta kintu kikubuza kuba mwa- mwakongera mukabana mukamera nk'uko mwari mumeze mbere kugeza ubu ngubu nta miziro mfite nta nzitizi Mm.
aramutse nta mu- nta mugabo afite nta kibazo rwose twabaye mubonye hashize birumvikana imyaka makumyabiri ubuze umukunzi wakundaga umuntu u- wari uguhekeye umwana w'isi izina utamubona nari mwise mubona nyuma n'ubwo n'ubwo tutangiye kubonana ariko nari- nari mwise mpageze namubonye yego none se mbwira birumvikana uh, kugira ngo uh, ufate ingingo yo kuvuga uti ngiye guhamagara ijwi ry'amerika ndashaka umwana wanjye ni ikintu umaranye igihe uvuga uti uyu mwana ari hehe mbwira umuntu w'umugabo ku hari bamwe babyara abana baka bagasa n'aho babandaritse ntibanamenye n'aho bari ntibanashakishe ntibashake no kubamenya wowe uravuga uti ndashaka kumenya aho umwana wanjye ari cyane ndamushaka rwose umwana wanjye kuko ntabwo wabona niwe n'imfura yanjye ntabwo wabura n'ubwo imfura tibiheko ntabwo ntabwo nabyemera ndetse wenda hari ikindi cyabaye ariko nacyo nkakimenya ariko umwana wanjye mubonye nakwishima furaha nta rindi zina rye wibuka nta irindi zina rye ntaryo nibuka niko bakundaga kubera nuko ntabonaga n'umwanya uhagije ni iryo ngiryo namuhamagaraga ni naryo narinzi ababyeyi be ndavuga ba sobukwe na nyokobukwe amazina yabo yo urayi- urayibuka Eh, izina rya mabuko simbizi ariko rya data bukwe yitwa- yitwa kayitare Mhm.
ni umusaza mugufi wa- wari bugufi cyane wa- wase- warana- yari n'umudivantisite munsi wa karindwi na murumuna we yitwaga twagira nawe niryo narinzi furaha akaba yari afite barumuna be batatu nabo nabo ngabo ariko amazina yabo sinyanze kuko bari abana bato kandi nanjye sinakunze kubana nabo Mm, nyina yari umukecuru muremure utari mugufi ufite amenyo maremare uko biri kose niba furaha yarashoboye kugera mu gihugu cyo hanze ah, nubwo yaba atakitwa furaha yarahinduye izina ariko ah, eric we eh, nkubito amazina ye ntabwo yahindutse aracyitwa eric nkubito Ah, ubwo rero umubyeyi aho yaba ari hose ku mugabane yose y'isi yaba ari i burayi ari eh, muri aziya ari muri osiyaniya ari muri amerika eh, cyangwa se muri afurika n'ahandi hose yaba ari um, akumva ko afite umwana witwa eric nkubito nyina yari yaramwise tuyisenge naryo ararifite ni byiza wasanga na tuyisenge yararigumanye akamenya yuko agusitini gatabazi umushakisha azibuka ibihe mwamaranye muri kongo azibuka ko wamusuye igihembe azibuka yuko oh, wishe izina ukajya ku rugerero ukagaruka ugasanga yaragiye komera azimenya kandi nawe azakumenya niba muri kano kanya furaha akumva ndetse eh, na Eric nkubito wawe niba bakumva mm, ni iki ushaka kubabwira mbere y'uko dusoza ni wa munota ntanga wo kugira ngo umuntu avuga ikimuri ku mutima ikiba cyamuzanye cyane akivuge mu munota umwe gusa hano ku ijwi ry'amerika ati dore icyo ngushakira gikomeye uwo munota ni uwawe gatabazi
mu by'ukuri niba furaha nimva cyangwa umuhungu wanjye rike ikintu cya mbere navuga ndabakunda kandi ndabakumbuye niba banyumva rero bumve ko nkiriho kandi imana ibishoboye ikongera ikaduhuza byaba ari byiza ndamutse mbabonye rwose nakwishima sinzi uko nabivuga ariko bumve ko mbakunda kandi mbakeneye by'umwihariko gereza amahirwe nkabona furaha umugore wanjye nkabona na erike wanjye rwose nashima imana aho bari bo bose niba banyumva ndabakunda kandi ndabashaka ndabakumbuye pe ngize amahirwe nkabona rwose nashima uwiteka bazanyumva nabo bashoboye kuba bamvugisha ubwo imana ni gahunda sinzi uko bizagira ndahamya yuko amasengesho yawe imana iyumva ndahamya yuko hari abanyarwanda batwumva ku migabane yose y'isi bakumvise kandi bamenya uwo mudamu furaha bakamenya tuyisenge eric nkubito bakababwira yuko ubashaka no ku ijwi ry'amerika witwa gatabazi agusitine ndagushimiye cyane kuba wizeye ijwi ry'amerika wowe ukaza muri kino kiganiro agasaro kaburaga kandi nkwifurije amahoro y'imana ni amahoro y'imana namwe abane namwe
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane umwana w'umuhungu wari utuye muri komini bwakira rukundo desire yahunze wenyine akurikiye abandi asiga umuryango we mu rwanda ahunga ajya muri zayire mukarugomwa mariam ni nyirasenge ari mu kiganiro agasaro kaburaga mushaka atuye mu karere ka ruhango umurenge wa ntongwe mu kagari ka gako umudugudu wa nyabyuho ikizanye n'umwana wa murumuna wanjye wi- witwa rukundo De- desire ise gisebe radiyo n'izi mama we nawe akimana vanisi noneho bari batuye mu muri komini bwakira ubu ni akarere ka karongi segiteri ya shyembe ubu ni akagari ka shyembe umurenge ni murambi ye yigeze ngo kwandika ariko ntibabishyikira neza ba- ba- babyumva mu makuru gusa ariko ntibabishyikira none se banza umbwire uhereye ku ntangiriro mujya gutandukana n'uwo mwana byagenze gute subira inyuma gatoya aho ngaho ishyembe iwabo yagiye yiruka akurikiye abandi ayirukanka akurikiye se akurikiye nyina yakurikiye nde oya nta- yari akurikiye abandi b'abanyarwanda gusa ntabwo ise na na mama we ntabwo bigeze bahunga Mm.
hahunze uwo mwana wenyine yari afite imyaka ingahe yari afite nka cu- cumi n'irindwi hanyuma abantu bikubise arahunga asiga iwabo mu rugo baragenda asiga abandi mu rugo arahunga agenda wenyine ngo aza kubandikira ariko babyumva nk'impuha ntibarubona babwiwe n'iki ko yabandikiye yabandikiye urupapuro runyujije kuri inde abantu ngo barabivuze bagiye bababwira yuko ngo ngo ngo umwana wabo yanditse ariko ntibarubaha yanditse binyuze muri croix rouge bikanyu byanyuze he ushobora kuba ari kuruwa ruje kuko batarubonye ntibazi uko byaje
Mm.
Eh, ubwo ahunga ni muri mirongo icyenda na kane yahunze icyenda na kane ntiyagarutse ahungira muri congo izayire ya kera Eh, hari abantu muri abo bana bahunganye ikivunge hari n'umwe wagarutse ngo babwire ati twari twajyanye tumusize hakurya oya nta bagarutse nta bagarutse nta gakuru k'abo bahunganye bazi ntibanabazi none se kubera icyo ari we umushakisha se na nyina ntabwo bakiriho ntabwo ise ntabwo tuzaterereye kandi mama we ntabwo ahari biyana bishobora simbizi kereka umuntu amwegera akabimubwira Eh, urumva ndi muri ruhango ni ukubahamagara kuri telefone noneho rero nabo bari mu- muri karongi yego Eh, ni uko gusa nagize impuhwe numva birambabaje kandi ngaho uwo mwana yashakirwa noneho bituma mushakisha Eh, mfite na benshi nashakisha simbizi ko nabigenza yego urafatiraho akanya nabo ubashakishe Mm.
none se ubu niba rukundo akumva amakuru ufite ya nyuma ni uko yari ari muri zayire n'abashyitsi babiri Mhm.
ariko ubwo umwe yarapfuye undi a- a- asa n'upfuye ahagaze Oh.
ubwo rero mama we afite agahinda gakomeye cyane Mm.
Eh, ngira ngo hari n'agahinda afite ni kari gutuma nashakisha Mm. ni byiza ko wa wamugobotse kugira ngo umufashe kumushakishiriza ah, uwo muhungu we rukundo desire niba rukundo De- desire akumva muri kano Mm.
kanya eh, birumvikana uravuga uti "Na- ni urukundo rwa kibyeyi ariko se mubwira icyatumye nyirizina uvuga uti ngiye ku ijwi rya amerika nje kugushakisha nawe ahari akakumva avuga ati uyu mubyeyi unshakisha reka musubize reka mubwire aho undi reka ntahe reka mugereho ni uko ijwi rya amerika nayo igiriye icyizere Mm, ko hari uwo mwana yaboneka kandi nareba agahinda ka mama we nkumva birambabaje cyane byanti- byarambabaje aho yaba ari aka- akanyumva ndi nyina wabo mariyamu wo ku mayaga ahantu mu- muri- muri ruhango yabyumva yaranzi mm, rwose yagirira neza mama we akumva ko akiriho hari agahinda afite kaza n'akagabanuka urakoze cyane mubyeyi mukarugomwa mariyamu namwe murakoze kumpa kumpamagara pe urakoze rwose iki kiganiro agasaro kaburaga ni icyanyu uko kandi muduhamagara mpora mbifuriza mpora mbifuriza rwose amahirwe n'umugisha kubera ubwitange mugira namwe murakoze cyane nimwe dukorera nimwe tubereyeho imana rero ni- ni- ni idufashe yego tugakomeza gusenga abantu baboneka nzashima imana kimwe n'abandi bose bagiye babura ababo buriya nzakome- nyine turakomeza gusenga imana ibahire cyane urakoze
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga muri aka kanya ndakira umubyeyi waburiye umwana we ahitwa ku mubuga hahoze ari muri perefegitura ya gikongoro turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ntaho atageze amushaka celestine bisetsa atuye mu karere ka gisagara muri ka kabumbwe umudugudu wa muhabura ntara naragushakaga igihe kirekire kubera ko nari mfite agahinda narabuze umwana mu gihe cy'intambara muri mirongo icyenda na kane yego nari mvuye muri komine muyaga perefegitire ya butare segiteri yari kabumbwe sirire yari munopfu mu gutangira guhunga ntihazo yarafatwe n'inkotanyi zimaze kuyifata dutangira gufata umugambi wo guhungira muri mubuga ahari ku gikongoro ubwo nari mfite abana barindwi muri abo bana barindwi harimo n'umwana w'ikimbwa w'umukobwa abaturage duturanye bafashe inzira yo guhunga bashoreye abana nanjye ndabakurikira nshoreye abo bana noneho turagenda dukurikiye komini zirebana n'uburundi zi- ziri ku mupaka w'uburundi kuko niyo nzira yari isigaye twaraye mu nzira kane ku munsi wa gatanu turahagera nk'isaa cyenda tugera muri mubuga tugeze muri mubuga duhura n'umuhanda uva icyahinda ujya ikibeho duhura n'uruvunge rw'abantu benshi bava icyahinda bajya ikibeho ubwo rero nari mu bashoreye amatungo manini y'inka n'ihene umudamu wanjye yari ashoreye abana nza kumubaza nti wa mwana wanjye witwa mukasano korodine ari hehe ati ndamubuze rwose mubuze kubera ko nakuraga iki kiragi kitumva none ndamubuze mubure muri cya kivunge cy'abantu ubwo nabwiye abo twari turi kumwe ntuve nimugende nimugere imbere hariya kuri komini mubuga mujye mu ishyamba haruguru y'umuhanda mugandike mushakishe muzi umwana Hmm.
baragiye bagandika haruguru ya komini noneho nkuramo umuntu umwe nti ihute ujye ikireho nanjye ngiye ku munini kureberaho Hmm.
ngeze ku munini bwarize ndara mu nkambi ndashaka ndaheba bukeye mu gitondo ngarukaho nasize ba bandi ngo mbaze uwagiye ikireho uwagiye ikireho arambwira ati nanjye ikireho na- namubutse nahise mbwira ba bantu ntimuhoge tujye mu nkambi ku munini gucumbikaho noneho ntangire kujya mu nkambi zose za gikongoro kuko icyo gihe hagenzurwa n'abafaransa nshakisha uwo mwana sina- sinakwicara ntarebye uwo mwana ubu abantu nabasize mu nkambi ku munini bakambitseho nanjye ntangira inkambi zose za gikongoro zose ngera ku mu- ku- ku mupaka w'ishyamba rya nyungwe nshakisha bakambakana ati nta mwana uhari umenya yagiye mu kivuge kijya muri kongo hanyuma ubigenje ute bakubwiye ko ashobora kuba yaragiye muri kongo ubwo nahise ngaruka gato bamaze kubura mu nkambi mbwira kuri waruze nti nimushakishe mbuze umwana witwa mukasana korobina ufite imyaka cumi n'itanu kandi yari yikoresha itingi mugerageze mujye mumbariza aho mugenda hose mu- mugenda mu mpunzi hose mu- mundebera barambwiye ati tuzagushakira nitukubona tuzaguhamagara aho uri aho mu- mu- muri iyo nkambi yo ku munini yego ntegereje mbonye nta gisubizo umu- umugore w'iwanjye arambwira ati jye sinakwicara gusa ndemeye nsutse aho twasubiye muri muyaga kureba kure- kureberayo sinaguma kwicara mbuze umwana aragusiga mu nkambi aragenda aramanuka aza hano muri muyaga aza muri muyaga ahageze ashakisha ngo arebe ko yaba yarasubiyeyo ahageze aramubura ajya ku kanyaru abaza abarundi aramubura ngiye kubona mbona aragaruka nsanze mu nkambi ansanze mu nkambi hashize iminsi mike y'inkambi barasambura duhita duhungana none muhunga mwerekeza he Twa- twinjiye ishyamba rya nyungwe duhingukana mu mabayi mu ntara ya kibitoki mu burundi mu burundi duhinguka ku misiyoni tuhasanga impunzi nyinshi cyane nyinshi cyane zirebyemo uwo- uwanjye ndaheba nsanga ngo hari izindi ziri mu butahana bari bajyana ni muyinga banditse ndaheba abapadiri batangira kutubwira ati nimuve hano abasirikare b'u- b'uburundi ntibabashaka mujye muri kongo hanyuma mwagiye muri kongo cyangwa se mwagumye i burundi rero nasanze ntihageraho n'icyo kimuga cyamaze kunanira cy'ikiragi nari mfite abandi barahaguruka baragenda muri kongo ngewe mbona umurundi ushumbikira umurundi arashumbikira aba nk'umubyeyi noneho hashize iminsi mikeya igitero kiradutera aho ngaho uwo murundi yari ashumbikiye Hmm.
gifite intwaro kiraturasa umukobwa nari mfite witwa ntibavuge bahita mukubita urusasu mu mutwe ahita agwa hasi Oh.
noneho ndavuga nti nahungiye imvura mu muko Hmm.
ubu ndabona nkwiye gusubira mu rwanda kuko n'ubundi nahungaga mbumva intambara none ndabona ntaho nayihungiye nti- nawe sigaranye nda- ngiye kubasubiza mu rwanda Hmm.
ubwo rero nashatse uko mpaguruka biranyobera kubera cya kimuga cyari kimaze gukura kandi kitabasha kugenda mu rugo ngewe ka kandi sanga sinagisiga kubera agahinda Hmm.
umurundi yangiriye inama ati ndaguha intebe ikoresheje insuri ya mpande enye noneho umwicazemo musegure ibiti mugende muhetse iyo ntebe yicayemo muzahita muzamutahane gutyo Hmm.
twagiye duhita iyo ntebe yicayemo tugeze kuri komini mabayi baduha abasirikare b'u burundi baduherekeza batugeza kuri ruhwa abasirikare b'u rwanda baratwakira yo bamaze kutwakira baraturarana burake baduha abandi baduherekeza ishyamba rya rya yungwe batugeza ipindura tugeze ipindura bahamagara imodoka za kuruwa ruje zivuye cyangwa ubusamende ziza zitujyana i kamembe aho kubajyanira iwanyu umuyaga zibajyana i kamembe tugiye i kamembe tuharara kabiri basanga impunzi ndeberamo uwo mwana nguma kureba ko iyo wabuze umwana nsanga ntawe uhari bukeye baduha izindi zitugarura ibutere turataha Hmm.
tugeze imuhira rero na cya kimuga cyanjye cyo kirapfa nkigejeje imuhira
Oh.
ndaguma ndashaka uwo mwana i burundi hari hakigendwa ndashaka uburundi ndabumara ndashaka u rwanda ndamu- ndaheba
wagiye i burundi gushaka umwana wawe
Eh, naho uburundi nabugi- nabugiyemo no mu rwanda uramushakisha mu inkambi ntabwo zazikiriho icyo gihe mu rwanda ariko se wageze no mu bigo by'imfubyi ngo babaze ubabwira uti nta mukasano claudine mwaba mwarabonye hano narashakaga njya ku ipositi butare barambwira ati amakuru yacu agarukira mu rwanda Hmm.
nta handi agarukiye mbere uwo nturi i kigali nanone kuko nagira ngo numve ko ntazashakisha ugiye i kigali nambwira ati icyo twagukorera ni kuri radiyo rwanda nta kindi twaguko- twakumarira bo njya i muyinga njya mu marangarangozi hose ndahazenguruka njya za kirungo hose ndahazenguruka ndaheba numva ijwi ryanyu riragera kure nti- uwaryisunga nkareba ukuntu mwa- mwarwanaho mukamfasha mugatanga ijwi rigera kure nkazumva ko ntazabona nk'umusamaritan akazambwira ko uwo mwana yaba yaramubonye cyangwa se yaba yaba yaraciye n'igera inkuru ye nibyo koko ijwi ry'amerika ni radiyo yumvikana ku mpande zose z'isi igera kure muri ako karere k'ibiyaga bigariho ahenshi irumvikana rwose Um, ariko se ko wambwiye yuko mugeze mu mayira abiri kuri uwo muhanda icyahinda bamwe bihinze bagana hepfo abandi bakagana ruguru abandi bakajya hirya abataragiye ikibeho wambwiye usaga n'umbwira ko bashobora kuba baragiye ba- bagana ah, mu- muri kongo aho ngaho ho wigeze uhashakishiriza
muri kongo ntabwo nahashakishije kuko sinagiyeyo
watumyeyo kuruwa ruje
natuma kuruwa ruje ngo iza- izambarize aho igera hose iza nimumbonera izambwire kandi twari tumaze kugera aho abafaransa bagenzuraga urumva ko navuga nti ndaguma ashakire mu nkambi sinzamubura ndaguma ashake ubwo tugeze aho abafaransa bagenzura twari tuvuye mu cyanya kindi cyo- cya leta y'inkotanyi tu- tukaba tugeze aho abafaransa bari ariko uzi neza ko uwo mwana atageze ikibeho ikibeho nta nta kuntu nabimenye kuko twari tutaragira ikibeho neza Hmm.
twari tugiye kugera kuri komini ya mubuga neza noneho ikibeho hari nk'imbere tutaragerayo noneho agwa muri icyo kivunge kiturutse cyahinda kigiye kibeho ku buryo yagiye hari abantu benshi udashobora ku ku- yewe ni- kereka imashini ye ku- kubikora ntawe ari kumenya umubare w'abantu noneho muri icyo kivunge rero tumaze guterana n'aba- natwe twinjiye muri icyo kivunge ndamubura rero ashobora kuba yarakomezanye n'abaganaga ikibeho nk'uko ubivuga Eh, noneho rero ngeze kuri komini mubuga mbwira umuntu genda rwose wirukanka ugikiyeho indege nanjye ngiye mu nkambi yo ku munini agikiyeho mu kivuge nawe araheba nanjye ngiye ku munini ndaheba dutangira kujya mu nkambi turaheba Hmm.
kandi ibyo bivuge harimo ibyahitaga byikomereza byigira muri kongo wambwiye ko na nyina ari we mufasha wawe yagufashije ku gushakisha umukobwa we eh, mukasano claudine akagenda akagusiga inyuma akajya kumushaka ubu ameze ate eh, iyo mutekereje umukobwa wanyu aracyamushakana bwabwira bwa mbere ara nk'uko nawe numva uba ufite eh, na n'ubu hari igihe agusiga mu rugo akagenda agenda agenda avuga ati nagira imana ngahura nawe we iyo ndeba we mbona yarataye umutwe Mm, komera abagabo barihangana we kubera ko twari twabunganye abana akaba asigaranye bane batatu bose bara- baragiye n'uwe we- iyo umureba usanga asa n'uwa- n'u- n'uwahahamutse birumvikana birumvikana Mm, yarahahamutse iyo umureba usanga yarahahamutse birumvikana ni ukumukomeza ariko igihe cyose umuntu aba ataraboneka mukwiye gukomeza kwizera yuko akiriho ni nayo mpamvu uri hano ku ijwi ry'amerika uvuga uti uwo musamaritani nk'uko wamwise waba waramutoye waba waramubonye ongera utwibutse wavuze yuko yagiye yikoreye shitingi yari yambaye ate yari ameze ate yari umukobwa umeze ute kugira ngo nawe nakumva yiyumve ko ari wowe amenye ko umubyeyi wamushakisha ariko n'uwamubona avuga ati umwana naramubonye uretse iyo shitingi yari yikoreye yari yambaye iki yari umwana w'imyaka cumi n'itanu wavugaga ariko se nta kamenyetso wibuka nta kantu k'akamanzi yari afite wakwibuka watubwira ubundi yari inzobe kandi akaba umukobwa muremure atari mugufiya akaba yari inzobe rwose kandi akaba yari yambaye agakanzu kera none niba umukobwa wawe mukasano claudine akumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira icyo nshaka kumubwira ni ukumubwira ngo turaho n'abana bane harimo mushimana claudine kirimantina hakaba hari na hakizimana damascene na bizumuremyi za claude nayo abateranya maritini abo nibo turi kumwe hano imuhira yego akumva akumva ko haruguru yanjye ba baturanyi ba- hari umuryango wa mabuye gusa iteye n'uwa ntacyo nayigize yosefu n'uwa ndindahino werance n'uwa Munyaka- n'uwa munyakazi manweri n'uwa ndanga amiyeri n'uwa manira ronaldi n'uwa sendegeya na risesi akamenya ko iyo miryango ihari mm, turi kumwe nayo kandi turamushaka ku buryo yaba ariho aho ari hose yakwishinga ijwi rya amerika akaduhumuriza tugashyira umutima hamwe urakoze celestine bisetsa kuba ah, waje ku ijwi ry'amerika wizeye kandi ushaka umwana wawe eh, mukasano claudine mwaburanye muri mirongo icyenda na kane mugeze eh, ku mubuga muhunga ndagukomeza kandi ndagushimira cyane kuba wizeye ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga mwifurije amahoro y'imana nawe ndagushimiye cyane ndagushimiye mbikuye ku mutima Oh, urakoze cyane Ima- imana izabaho umugisha imana igukomeze urakoze urakoze
agasaro kaburaga
umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu igihe inkambi zasenywaga abana babiri b'abavandimwe baratandukanye bari batuye ahitwa imuyange muri mashishi mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa kongo ishimwe ive atuye mu karere ka kicukiro akagari ka kimo arashaka umuvandimwe we urebye ikintu kinganya mu kiganiro agasaro kaburaga rero tukiri batoya hari mushiki wacu ariko tutavukana mu nda twareranywe twarabanaga Aho ababyeyi bacu bamaze kwitaba imana twahise turerwa na mama wacu birumvikana ubwo yadutwaye turi batatu we arasigara ubu icyo gihe twari dutuye ahantu bita umuyange twari bato cyane ibintu byinshi simbyibuka niho hantu duheruka kubonanira yitwa mugwaneza irindi zina naryo ntabwo narimenya ndabyibuka ko twari bato ntabwo mfite amakuru maremare cyane ariko urebye n'ikera hashize igihe kirekire cyane nakomeje no gushakisha amakuru ye mbaza mu bo twabanaga abari bakuru nabo ugasanga ntayo bazi nabaga ubwo rero bibaye ngombwa numvise ijwi rya amerika numva hari ikiganiro agataro kaburaga hari benshi gifasha ndavuga nanjye reka ngerageza amahirwe wenda kubw'imana bizashoboka nibwo buryo nabahamagayemo nabandikiyemo aho ngaho imuyange mwari mutuye ni hehe hambwire neza numva hariho ni ni mu ruhe rwanda ni hehe nanjye ni muri repubulika ya demokarasi ya kongo ni mu kahe gace Mbondo- ndakeka neza ari mu gace ka warikare and ibindi byo ntabwo naba mbi- mbyibuka neza ariko ndakeka ni muri aho ngaho ni muri ako gace ka warikare none papa wawe yitwaga nde yitwaga gakunde emmanuel naho mama wawe nyirabikari yunifide none se uwabareze ninde wabasigaranye wowe na mushiki wawe bamaze kwitaba imana twasigaranye na mama wacu witwa Nyira- Stefania nyiramanywa n'umugabo wendagije imana emeli hanyuma mushiki wawe wamujyanye ninde kubera icyo gihe twebwe bamubyeyi bamaze kwitaba imana twahise tujyanwa n'uwo muryango Mhm.
ntabwo rwose nta yandi makuru mfite ntabwo nzi uwamujyanye kuko yari na mukuru w'umukuntu ariko ikindi nibuka hari umukecuru yari afite aho ngaho yakundaga kuba ari kumwe nawe nawe yaje kwitaba imana kera tukiri aho nta yandi makuru pe mbese umuntu wamutwaye yari atuye imuyange yego niko mbikeka cyane rwose yari atuye mu yanjye none se muyange mwahageze muturuka hehe muyange ndakubera ko nari nanifite nahise nk'imyaka itandatu aha kindi gice nzi gusa ubwo wenda abantu bari bavuye mu rwanda hari bari muri bya bihe byo guhunga ndakeka none mu rwanda mwari mutuye he mu rwanda twari dutuye ku kibuye yego karongi ni mu murenge wa giteshi ubu ngubu Mhm.
akagari ni kanunga umudugudu ni nyarugenge ni ukuvuga yuko papa wawe na mama wawe na bakuru bawe na barumuna bawe na bashiki bawe mwese muhunga mwahunze mu rwanda muhungira muri repubulika ya demokarasi ya kongo muhungira ahitwa muyange nibyo Eh, twebwe twa umushiki wanjye niwe wari uri wanjye ntabwo nari nakavutse ariko niko ni- niyo mateka ari niko bimeze bashobora kuba barageze mu yanjye bavuye n'ahandi hantu ko numvaga bajya bambwira ngo inkambi za muku na- na- ahubwo- ariko ayo mateka yo nayo numvaga ntabwo mbizi ibindi I- ishimwe ubu ngubu wowe ufite imyaka ingahe ubu ngubu mfite imyaka makumyabiri n'itanu wowe nta kintu uzi ku byabaye mu rwanda hanyuma nagira ngo byumvikane eh, hari umuntu ushakwa yaravukiye muri kongo hari ushakwa yarahahungiye hari ushakwa umuntu agomba kumenya aho umuntu akomoka kugira ngo n'abadufasha gushaka bamenye uwo muntu uwo ari we eh, kubera ko umuntu avukiye mu yange gusa ariko ntawe uzi aho akomoka ntabwo byoroshye ariko ubu noneho ko kubera ko tuzi ko mwakomokaga i karongi mm, yego ah, biroroha kugira ngo byumvikane ko n'uwaba yarahakomotse nawe akahaturuka akagera aho ngaho i muyange akamenya ah, papa wawe cyangwa se mama wawe icyo gihe nawe yadufasha ku ah, kubona amakuru kubera ko ah, wambwiye ko papa wawe yitwaga gakunde emmanuel na mama wakitwa nyirabikari bonifrida abona ni amazina yadufasha kugira ngo dushakishe none se ishimwe ufata icyemezo cyo gushaka mushiki wawe eh, ni iki cyabiguteye nyirizina ikintu cyabinteye turi batoya nubwo twari batoya we yara- yasaga n'aho ari mukuru yaratureze twabaga turi kumwe cyane yari umuntu nyine tubana kenshi cyane dukina turi bato twishimye twahora twarahoranaga mbega ari umuntu mwiza cyane nyine nyuma dutandukanye naje kubaho ubwo buzima nyine bugenda buhinduka ajya ambaza amakuru ubwo n'icyo gihe hari abandi twabanaga ngenda nibuka bitwa bansira bitwa ba banshimiye bo numvise amakuru yabo ko ubu baba muri zambia n'abandi benshi ariko ubwo naje kujya ntekereza ndavuga ati wazagerageza ni ubwo buryo nagerageje bitewe n'iki kiganiro numvise cyane abo bansirana banshimiye n'abandi mwabanaga mwabanaga hehe nabo ni muyange
nta bandi mwabanaga aho ngaho imuyange wakwibuka kugira ngo nabo nibumvire itangazo bazakumenye yenda babe bavuga bati mushiki we tuzi aho ari Oh, nk'uwo witwaga hari n'undi n'abandi bana bari mu kigero gisa naho kiri hejuru y'icyange bitwaga ba macibiri abitwa ba stefano n'abapapa bitwaga ba kaboko abandi nibuka cyane ariko urebye ni abo ngabo uwo nshimiye uvuze ko wumvise ko ari muri zambiya wigeze ugerageza kuvugana nawe ngo umubaze niba hari amakuru azi ya mushiki wawe yego naramwandikiye kuri watsapu aransubiza ambwira ko nawe nta makuru afite ntayamenya azambwira ngo ndakeka nawe ntayo yigeze amenya aho ari na n'ubwo uracyategereje ni byiza ko waje kumushakisha hano mu kiganiro agasaro kaburaga Eh, wambwiye yuko yitwa mugwaneza irindi zina kutaryibuka niba mugwaneza ariho akaba kumva muri kano kanya aho yaba ari hose ah, mubwira ijambo ushaka kumubwira rikuri ku mutima umugwaneza ndamukunda cyane ni mushiki wacu n'ubwo wenda tutavuka mu nda imwe ariko twarabanye turareranwa tukiri bato kandi twabanye neza turi ndamwibuka cyane uburyo yakundaga kunsetsa yarandeze kandi cyane anyibuka kandi kantu kamwe ntajyaga nibagirwa cyane kuko atajyaga arya ibiryo na rimwe birimo urusenda wasangaga ari kurya wenyine bityo rero ndamukumbuye cyane kandi ndamukunda cyane ive ishimwe urakoze cyane kuba waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga gushaka mushiki wawe mugwaneza Eh, ndagushimira kandi kuba warategereje igihe eh, kugira ngo tukugereho tuguhamagare nkwifurije amahoro y'imana murakoze nanjye ndabashimiye jurnaliste kandi ndashimira n'ikiganiro mukora murakoze cyane
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona
wicika intege shaka agasaro kawe ntuzakabona shaka agasaro kawe ntuzakabona mu gusoza ikiganiro agasaro kaburaga ndakira ntibankundiye esperansiya nawe yaburi mwana muri kungu i bukavu yari mu nkambi ya inera ariko baza gutandukanira hitwa shanje amaze imyaka makumyabiri n'itandatu amushaka atuye mu karere ka ngoma umurenge wa rurenge akagari ka rugese umudugudu wa nyamigende ikintu kinzanye nabuze umwana nabuze umwana turi guhunga mbega bamaze gusenya inkambi yego noneho mbura umwana muburira aha- a- i- ishanje ubwo ngubwo umwana abura igihe cya saa cyenda z- z'umu- saa kumi za nimugoroba byagenze gute mbwira uko byagenze mwari kumwe uramushaka uramubura genda mu gihiriri cy'abantu byagenze gute kugira ngo mutandukane twari mu kivunge mbega uh, mu masasu ubwo umwana arara yambutse twebwe turara hakuno y'iki- ha- hari umugezi turi kwambuka mbega bari bari- bari bari gutu- guti- gu- gu- bari batindiyeho ikiraro ubwo ngubwo turara hakuno warara yambutse noneho bigeze aho ngaho tuhageze tura umwana mu gitondo baratubwira ngo yatambutse turakurikirana turamubura ariko baza kuzatubwira yuko umwana yatambutse umwana turagumya turagenda turagumya turamubura ariko noneho hari abavandimwe bari ba- ba- bacutswe bo- b'abaturanyi baza kutubwira ngo umwana yakurikiye in- in- inzira muri kongo burazavire ngo niyo bamubonye muri izo nzira ah, nizo yaganyemo kuko ngo yamanjije guca igicanga yego ese mubyeyi wabanje ukambwira uko uwo mwana w'umukobwa yitwa yitwa nde yitwa mukandayisabye mariselina icyo gihe inkambi zisenywa yari afite imyaka ingahe inkambi z'isenywa yari afite imyaka icyenda ubwo tuburana abura yari yikoreye amasafuriya yose yo mu nzu ibikoresho byo mu nzu twakoreshaga twari twarafashe byose niwe wari ubifite none se ninde wakubwiye ko yamubonye ikicanga ni umuntu wo twari duturanye ni bari bari kumwe ubwo ngubwo baragumya baragenda bari kurarongana ubwo ngubwo ngo berekeza inzira ya burazavire bo bo mu gutaha batashwe batahe- batashye n'indege batashye n'indege bagaru- bavuye muri burazavire Ye- uwo mwana asigarayo rero ye- nawe bageze aho baraburana baraburana ariko bari kumwe mu nkambi muri congo burazavire baburaniye mu mayira baburanye bataragerayo Eh, bakubwiye aho baburaniye nyirizina ngo umuntu ahamenye bari bashigaje ibirometero bingahe bari bageze muri congo se burazavire cyangwa bari bakiri muri zayire nawe ni umukecuru ntabwo iya- yamenye aho baburaniye ntabwo yahamenye yaragiye agera muri congo burazavire hanyuma aza kuhavanwa n'indege imugarura mu rwanda Eh, ariko bari bamazeho igihe kirekire
kandi uwabikubwiye mwari muturanye umukobwa wawe yari amuzi mbese yamukurikiye ari nk'umubyeyi bari kumwe yamubonaga nk'umuntu ba- baturanye baziranye Eh, ku buryo bishoboka ko ashobora kuba ari muri congo burazavire ariho bagiranye ni uko bagezeho bakaburana umwana akagendagenda nu- n'abandi bakanyura izindi nzira eh, wowe wambwiye amazina yawe witwa speransiya ntibankundiye umugabo wawe yitwa nde kugira ngo umwana nabyumva azamenye amazina ya se yitwa hitimana farasisika ubu se niba umukobwa wawe eh, akumva muri kano kanya Mm, mubwire kuva mutandukanye mugeze aho ngaho ishanje ku ku iteme wakambuka muga- mu- muka- mukaguma hakuno mbese wagarutse mu rwanda ute naho wagumye wu- hanyuma bakugarura mu rwanda cyangwa se warongera urarungutana bwira umwana ayo makuru makeya kugira ngo amenye nawe uko byakugendekeye n'ukuntu wageze mu rwanda twaragumye turagenda tugeze aho ngaho tugaruka za masisi tugeze i masisi turahaba tuhaba mbega nk'imyaka ine Hmm.
noneho igihe cyo gutaha hari umwana we nari mfite bamanza kumu- kumujyana mu rwanda tugenda natwe tumukurikiye tujya kumureba Hmm.
dutaha ubwo ngubwo ubu turi mu rwanda rwose tu- nimwo tumaze igihe mu rwanda ndangijemo nk'imyaka icumi uyu mwana w'umukobwa wawe rero ushaka mubwire none icyo ushaka kumubwira mubwire amakuru yo mu rwanda ah, ubwayo n'ayo muri muri kongo y'Imasisi mu rwanda se mubwira uko umeze mubwira amakuru make mubwira uti mwana wanjye dore ko ibintu bimeze n'impamvu ngushaka mubwira amakuru makeya dufite akanya dusigaye iminota ibiri ariko guhera kuri uwo ikindi gihe nanjye ndagifata mubwira amakuru make yo mu rwanda hari uko abonetse namubwira yuko imiryango imukeneye abana yareraga babiri bo yasigaranaga nabo hari uwitwa kodo hari uwitwa nyiransabimana abo barahari mukuru we nyiraromba arahari nanjye ndahari umuntu wapfuye ni musaza we witwaga bagaragaza
komere niwe wapfuye ariko twebwe turi mu rwanda ni amahoro nta kibazo tumubonye rwose imiryango ye iramukeneye twageze mu miryango yacu imiryango dusanga ari mizima rwose turi tumeze neza cyane ariko mubonye mwana uwo mwana yampuze amarira birumvikana hashize igihe kirekire kandi mwatandukanye mu gihe cy'amatage ari umwana mutoya urumva kugira ngo umwana akore inzira ndende wenyine afite imyaka icyenda nawe usubira inyuma utazi aho agiye na n'ubu ukaba umaze imyaka makumyabiri hafi n'irindwi ukimushaka wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga gushakisha umukobwa wawe mukandayi sabye mariceline ndumva ariko wambwiye mariceline izina narifashe rwose ubwo rero wamubwiye iki kuri ku mutima sinzi niba hari ikindi wumva ushaka kumubwira nk'akajambo k'umubyeyi niba kumva niba ari muri congo brazaville abari muri congo brazaville mwese abumva ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya amerika muri kano kanya mukaba mwararabutswe umukobwa witwa mukanda yisabye mariceline yari umwana wa hitimana na ntibankundiye ubu rero mwamubwira yuko mu rwanda umubyeyi we ntibankunda esperansiya amushaka rwose mudufashe uyu mwana w'umukobwa bamubonye ikicanga bo bakomeje kugenda n'inzira ndende bazatubwire kugira ngo tumugereho vuba abi burazavire muhamagare mumbwire yuko umwana mwamubonye nawe kandi mumuhe telefone zanjye anyihamagarire ngaho rero umubyeyi ntibankundiye ndagushimiye cyane ko wafashe kano kanya kugira ngo uze mu kiganiro agasaro kaburaga unshimirire n'uwo muhungu wawe yohani wamfashije kugira ngo tushobore kuganira nkwifurije amahoro y'imana
imana iguha umugisha kandi mubonye rwose imana imana imana ikumye gufashe
agasaro kaburaga karabonetse agasaro ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga nta kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana kaburaga karabonetse